muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ku maradiyo yanyu ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mujye no kuri urubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo kamu ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire ibiganiro byacu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero murisanga koko ku ijwi ry'amerika abanyarwanda bari mu mashyaka ya politiki amashyirahamwe nyarwanda adaharanira inyungu yo muri sosiyete sivile n'izindi mpirimbanyi ziharanira impinduka z'imiyoborere mu rwanda bahuriye i buruseli mu bubirigi imbere y'icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi union européenne ejo bundi kuwa kabiri mu myigaragambyo mu by'iyo myigaragambyo yari igamije harimo gutabariza abanyapolitiki bafunze mu rwanda iyi myigaragambyo yateguwe n'urwunge rw'amashyaka n'amashyirahamwe n'abaharanira impinduka za demokarasi mu rwanda umwe muri iyo miryango umwe mu miryango igize uru rwunge ni ihuriro ryo kungurana inama rya sosiyete sivile nyarwanda ariko iba mu mahanga birumvikana cadre de concertation de la société civile twatumiye rero umuhuzabikorwa w'iri huriro cadre de concertation de la société civile yitwa aloise simpunga kugira ngo rero tuganire abasubize ibibazo byanyu mwungurana inama kuri kiriya kibazo cy'abanyapolitiki bafunze mu rwanda hanyuma turebe ibikorwa byabo n'icyo babitegerejemo simbatindiye rero aloyizi we uraho urakomeye
muraho namwe murakomeye bwana thomas kamirindi uracyahumeka
turaho mu bubirigi mumeze mute mu bubirigi turaho turashima imana tumeze neza nuko mwakoze rero imyigaragambyo mushaka gutabariza abanyapolitiki bafungiye mu rwanda nk'uko mwabishyize mu nsanganyamatsiko zanyu abo mutabariza ni bande
urakoze muvandimwe kamirindi kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyo ku ijwi ry'amerika nibyo nk'uko ubivuga ejo bundi tariki makumyabiri n'esheshatu nzeri twakoze imyigaragambyo imyigaragambyo imbere y'icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kuko tuvuga akababaro k'abanyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko twagaragaje twashyize imbere ibyo abatavuga rumwe na fpr ni ukuvuga abari mu mashyaka cyangwa se abigenga bari mu gihugu badashyigikiye fpr na perezida wayo bari gukorerwa tugaragaza ko badafite ubunyagamburiro badafite uruvugiro tugaragaza ko bimwa uburenganzira bw'ibanze bwa buri munyarwanda bwo kuvuga icyo utekereza tugaragaza ndetse akababaro barimo kuko bari gutekereza bari gutotezwa ndetse bamwe na bamwe ugiye mu mateka hirya hirya usanga harimo n'abishwe harimo n'abatotejwe harimo aboherewe mu mahanga kubera nyine kwimwa ubwo burenganzira bwabo ubwo rero tukaba twarashyize imbere ejo bundi abadamu babiri muri bo yego bamaze igihe rwose batotezwa uwa nyuma wa vuba akaba ari mademoiselle diane rwigara ashima Eh, muzi ko amaze kuvaho eh, kagame paul kagame yiyamamari- yi- ato- yitoresheje agashimuta iriya manda ya gatatu Eh, muzi ko yakajije umurego gutoteza abatavuga rumwe nawe by'umwihariko akaba yaribasiye uwo muryango eh, mademoiselle diane rwigara avukamo eh, bahimbirwa ibinyoma icyo rero twagishyize imbere cyane kuko eh, twumva ari eh, aricyo cya vuba Mhm.
ariko tunibutsa nyine mugenzi we eh, umudamu eh, eh, umudamu ingabire eh, ingabire victoire Vito- victoire wa perezida w'ishyaka umaze- fdi umaze- inkingi eh, wa eh, umuperezidante wa fda inkingi umaze imyaka nawe muri gereza za fpr azira ubusa azira ko yagaragaje ibitekerezo bye abo badamu babiri nibo twashyize imbere ariko twanibukije nyine n'abandi bababanjirije barimo ba deo mushayidi nk'uko mubizi eh, umuyobozi wa pdp imanzi Eh, ndetse hamwe na diane rwigara vuba aha ngaha hakaba hara- hari gutotezwa n'abandi barwanashyaka ndetse barimo n'abayobozi eh, ba fdb inkingi eh, bageze ku icyenda Eh, muzi ko bari gucirwa imanza z- mu ikinamico ritandukanye nabo bahimbirwa ibyaha ibyo bintu rero ntabwo tubona mu rwanda bitagombye gukomeza kandi bigomba kwamaganwa n'abanyarwanda twese ndetse bikamaganwa n'isi nicyo cyatuzinduye tariki makumyabiri n'esheshatu nzeri tujya nyine kubibwira umuryango w'ubumwe bw'i burayi n'amahanga yandi eh, bakorana Mm. nuko bwana simpungaro y'izi nk'uko rero ubizi muri iki kiganiro ni ukwigana n'abantu basanzwe mukungurana ibitekerezo uwa mbere dufite ni emmanuel emmanuel we
karame akabazo kawe
ah, je ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo Mm.
Ah, kuri abo bantu baba bavuga ngo abanyapolitike mu rwanda ah, ngo bazira ubusa Mhm.
akenshi usanga ari amakosa bagenda bakora ah, akaba ariyo bazira ariko abatavuga rumwe abo ngabo baba barabunze igihugu Hello?
komeza komeza ndakumva
Eh, abo ngabo baba barahunze igihugu bakajya hanze ugasanga bari bari kwambika itasha igihugu cyacu
yego ariko mu by'ukuri ibyo baba bavuga ntabwo ntabwo biba ari ukuri Mm.
nta muntu n'umwe wigeze afungwa azira ubusa bose bagiye berekana amakosa yabo bakoze niba babeshya abo ngabo ba- bagire baduhereze ingero z'abantu bagiye bazira ubusa niba hari umuntu bigeze bajya gukura mu rugo ah, nta kosa yakoze cyangwa nta cyaha bamushinja ye reka simpungaro y'izi ahita gusubiza emmanuel we
yego ye ndamusuhuje uwo muvandimwe emmanuel eh, kandi eh, nshima n'igitekerezo atanze Eh, ati abafungwa bose abatotezwa bose baba bafite ibyaha erega bavuga ko eh, n'intungane bwira icumuye karindwi eh, muvandimwe emmanuel kandi burya ngo eh, umugabo mbwa aseka imbohe kuvuga ngo bafite ibyaha kuvuga ngo uriya mwari eh, diane rwigara shima afite ibyaha ashobora kubigira n'umuntu nta n'utagira ibyaha ariko wasobanura ute se niba ari ibyaha koko yafungiwe yuko ibyo byaha byaziye rimwe na mama we bikazira rimwe n'ibya eh, n'ibya buri wese mu muryango we biriya ni ibintu rwose ntimukajye mubicaha eh, hirya no hino ngo babatamike ibintu mubyemere muyimire bunguri gutyo kandi mufite ubwonko namwe mutekereza nta kuntu bose eh, badasangiye ibyaha kuko bashinzwe ibintu bitandukanye ibyo byaha byabereye umunsi umwe bagafatirwa umunsi umwe eh, ubucamanza bukayibonera umunsi umwe ibyo rwose mujye mushyira mu gaciro murebe ibyo byaha byagiye bihindagurika uko iminsi yagiye ihita itindi itaha eh? ndetse uko iminsi yagiye ihita hakaba bimwe byagiye byibagirana hakavuka ibindi ibya mbere bikaba bimwe bitakivugwa Eh, turabizi neza twagiye tubyumva umu- uvugira po- abapolisi a- a- abishyira ku ku mugaragaro hari ibyagiye bivuka eh, bikiyonge- eh, ibindi bikiyongeraho Eh, kuko kuvuga ibyo bashinjwa bisaba kubivuga mu mateka ndetse ugasanga nyine ari amateka ya magufi eh, atarenze igihe cy'ukwezi eh, ugasanga buri cyumweru uko icyumweru kigiye kiza ariko ibyaha byagiye bihinduka ibyo rero ni ikintu kigaragaza yuko baba barafashwe nta cyaha ba- ba- baregwa kuko gihari kiba cyaravuzwe ku munsi wa mbere kigaguma kikaguma ari icyo eh, kikaguma kitongerwa kikaguma kidahinduka ibyo ibyo rwose iryo hindagurika mu gihe ry'ibyo bashinjwa ni ikimenyetso simusiga ko ibyo byaha byagiye bicurwa Mhm.
ni ikimenyetso simusiga ko eh, paul kagame kuko niwe wabafasha arabafunga si ubutabera ibyo eh, ibimenyetso birahari mwagiye mubona n'amashusho eh, ni ingabo ze zagiye zifata abo bantu zikanabarinda ziga- zikabafungira iwabo zikabatoteza eh, ni ingabo zimurinda eh, niba bafashe rero kuko ubwo nta cyaha na- kuko ntabwo ari we mucamanza nuko bagiye bahimbirwa ibyaha eh, uwo muryango ubu ngubu ukaba uri gutotezwa kandi ibyo byaha nyine ugas- ibyo baba- bashi- babeshyerwa bacurirwa ugasanga eh, bitanakwiye gufungirwa Mhm.
Eh, niba rero izo nzego bita iz'umutekano nk'uko bavuga ngo ni nyamwuga nk'uko bavuga ngo ni, eh, leta ibisakuza eh, yitwa leta ibisakuza zari kuba zaratangiye kubafata zifite ibyaha z- eh, bifashe bifatika kandi byemejwe eh, ni ukuvuga ndakuka ariko rero bwana simpunga ruyizi kuvuga ko bazira ibitekerezo byabo bya politiki ariko kandi ntibarerwe ibintu- ntibaregwe ibintu bya politiki ibi byo kubisobanura biroroshye
kubisobanura biroroshye Eh, bazi ko kubarega ibya politiki eh, waba wareze eh, icyaha gihuye n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu bityo eh, icyo cyaha kikaba kitafata no mu rukiko rukaba kitakwemerwa Eh, aho kubarega rero ibyo bibazo kandi ubu mu by'ukuri kiri inyuma ari uko eh, uriya mwari Diane Rwigara yiyamamaje kuba perezida muzi ikinamico ryabaye kugira ngo bamwa- bamwambure ubwo burenganzira bwo kwiyamamaza bahima ngo yazanye rimwe ngo yazanye ubwa mbere batangira ngo yazanye ngo ibyangombwa by'abantu bapfuye ubundi ngo ntabwo ari iby'abapfuye ngo n'ibyangombwa by'abantu batabaho ubundi none ubu ngubu ndetse byanibagiranye urumva eh, bwana tomasi turi abanyarwanda twese eh, ntitwajye tubeshyana Eh, iyo mu by'ukuri biza ari ibyaha bya politiki ntabwo bari kubibona nta n'ubwo urukiko rwabyemera ubwo rero muri eh, ubwo bu- bubi bwa bwo guhohotera uburenganzira bw'ibanze bwa muntu bagashaka ibyaha bacura ibyo turabizi eh, inyundo ibicura ntigwa umugesi Eh, Diane Rwigara kubera ko ari umututsikazi w'umucikacumu ndetse iriya ngoma yagize eh, yagize imfubyi ugasanga batamukubita inyundo yo kumushyiraho ingengabitekerezo ya jenoside we rero bamukubitiye iho inyundo eh, yo kuba eh, ngo eh, ngo ahungabanye umutekano w'igihugu ukibaza umwari nkuriya n'imbaraga ze n'ukuntu ameze n'umuryango wabo wibereye mu byashara ukuntu ajya guhungabanya umutekano w'igihugu n'inyungu yaba afitemo bikakwemera ugatekereza abasirikare afite ingabo afite zo guhungabanya im- umutekano bikakwemera ugasanga rero nabyo byabayobera ugasanga bahinduye n'ibindi Eh, ibyo bintu nabyo ni ibintu byerekana nyine ko igihugu cyacu cyari gikwiye impinduka eh, zazana eh, ubwisanzure bw'abanyarwanda eh, buka- zika- zikazana ubuyobozi bu- bu- bu- buha eh, abanyarwanda demokarasi n'ubutegetsi bubabereye butarimo amanyanga butarimo kubeshyirana buta- bu- buhaye abanyarwanda umwi- ubwisanzure n'ibyo nabivugaho eh, muvandimwe eh, thomas radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga turimo turaganira na Lois impunga umuhuzabikorwa w'ihuriro ryo kungurana inama rya sosiyete sivile nyarwanda cadre de concertation de la société civile aloise hari abantu bavuga bati gukorera imyigaragambyo mu- mu mu mahanga by'umwihariko mwebwe mu burayi nta ngaruka babibonamo ntacyo bishobora gu- kugira mu rwanda ndahera kuri ivan moses ati jye mbona kwigaragambya kwabo ntacyo byatanga kuko si n'ubwa mbere byaba bibaye kandi kuba umuntu afunze numva atari ikibazo mu gihe hari ibyo ashinjwa agomba kubazwa hanyuma hari na kimana gilbert ati none kwigaragambya bari hanze ubundi ubwo byatanga iki abo bavandimwe baje bakabikorera mu rwanda aka kantu ko kuvuga ngo gukorera imyigaragambyo hanze y'igihugu ntacyo byatanga wakavugaho iki
Eh, barakoze abavandimwe ku bibazo byabo eh, si bo bonyine hari abandi babitubwira umva biri mu mitwe y'abantu batandukanye niyo mpamvu ngira ngo mbitindeho mbasobanurire neza eh, n'amavu n'amavuko n'impamvu ahubwo ari ngombwa kwigaragambiriza hanze kurusha kwigaragambiriza mu rwanda Eh, biradutwara wenda akaje hagahiga atari kumureke mbibasobanurire Mhm.
bavandimwe rero rwose murabizi turabizi twese mbabarire ubutegetsi bwa paul kagame bushingiye ku kinyoma Eh, ikinyoma cye gifite isoko mu mahanga ndetse kikagira n'iherezo mu mahanga Eh, nk'uko tubizi yashyizweho yashyiriweho mu mahanga Eh, kandi raporo ayitanga mu mahanga ahagarariwe ubutegetsi bwe buhagarariwe n'abantu bari mu mahanga ndabisobanura Eh, impamvu fpr yashoboye gufata ubutegetsi ni uko yashoboye gushuka amahanga maze amahanga arayishyigikira kuko nayo yasanze amahanga amwe n'amwe yasanze abyungukiramo abyungukiramo nko kuyageza muri congo akajya kwibira y'umutungo fpr nyine yahebye- ya- ya- yabeshya amahanga eh, ko ijyanye demokarasi mu rwanda ko ijyanye kwishyira ikizana eh, kwishyira ukizana mu rwanda Eh, iki cyuma cya fpr na paul kagame eh, nyine murumva ko cyari kigenewe amahanga kugira ngo amushyigikire amugeze ku butegetsi abanyarwanda bo eh, twebwe eh, ntabwo tuyobewe ukuri Eh, ni- kuko nitwe turibwa n'inzara imiryango yacu abanyarwanda nibo baribwa n'inzara nibo babuzwa uburenganzira bwabo nk'uko twabivugaga mu kanya uburenganzira ubwo ari bwo bwose nibo babeshyerwa eh, eh, ngo bazamuriwe imibereho mu gihe eh, mu- nyine ba- babeshyerwa ko imibare yerekana imibereho myiza yabo ngo ingana n'iya denmark ya za norvege aho ngaho mu bihugu scandinave Eh, abanyarwanda nibo babeshye ikinyoma ngo eh, umutekano wabo ni uwa gatatu mu bihugu bindi eh, by'isi n'ibindi n'ibindi binyoma n'ibindi icyo kinyoma cya fpr rero abanyarwanda twebwe turakizi tukaba tubizi neza ku buryo kukibeshyuza mbona atari byo gukorerwa mu gihugu kuko mu gihugu bose hose kizwi twe duhitamo kubeshyura icyo kinyoma eh, cya kagame na fpr mu mahanga eh, kubera impamvu navuga ebyiri Eh, amahanga eh, niyo adafite ubushobozi bwo kukibona no kugitahura eh, kuko abazungu nyine badahera ko babona ubucakura no kwigira inyoni nyinshi eh, bya fpr na kagame nyine bamenyereye ba- ba- ba- babayemo indashyikirwa Mm.
icya kabiri eh, ni uko kuba ari amahanga yashyigikiye fpr akayishyira ku butegetsi ni nayo agomba kugira uruhare mu kubukuraho ibyo rero birumvikana Eh, ni logike sinzi ukuntu babivuga mu kinyarwanda ko bi- bi- bifite injyana Eh, turereka amahanga rero uruhare eh, rwayo mu byago abanyarwanda bashyizwemo na fpr na kagame Eh, ndetse nakongeraho n'ikindi wenda umuntu yavuga cya gatatu indi mpamvu ya gatatu yo kubikora mu mahanga ni uko kagame ashyira imbaraga nyinshi ku isura ye imbere y'amahanga kurusha uko yita ku isura ye imbere mu gihugu Eh, wakumva ute ko ku mwaka paul kagame amara iminsi myinshi mu mahanga kurusha ah, perezida wa amerika akaba ari uwa mbere hafi ku isi eh, mu kumara igihe hanze y'igihugu cye eh, mu ndege ze bwite zishyurwa na leta eh, bityo amafaranga y'abanyarwanda aka- eh, ya- eh, nyine akayabavanamo mu mifuka yawo ayiza mu mufuka we bwite mu gihe abanyarwanda bo bari kwicwa n'inzara n'amavunja ubu rero kubera izo mpamvu zose mvuze uko ari eshatu twahisemo kwereka amahanga ububi bw'uwo yimitse mu rwanda paul kagame tukayereka igitugu cye tukayereka ubwicanyi bwe tukayereka uko yica agashinyaguro abanyarwanda muri rusange abanyapolitiki n'abandi bantu bo mu bice bitandukanye by'umwihariko hakunze kuvuga ngo kuba umuntu ari mu burayi cyangwa muri amerika ngo ntabwo ashobora gukurikirana ibibera mu rwanda cyangwa se ko ngo umuntu atagira icyo akora cyangwa ngo akoreshe mu rwanda ibyo bintu ni ukwibeshya ibyo bintu ndakubwiye muvandimwe thomas kami ibyo nawe urabizi nanjye ndabizi ibyo byari kuba byo mu myaka ya cumi makumyabiri yashize muri uku kwezi tuganirira mu kwezi kwa nzeri bibiri na cumi na karindwi ukuri kumenyekanira icyarimwe mu rwanda no ku isi hose ubu kuri hano mfite smartphone yanjye nyifiteho za shene yutube zigeze kuri enye ndeberaho live live ibiri kubera mu rwanda ni ukuvuga ko mbibona nkanabyumva kimwe kandi rimwe n'ubihagazeho mu rwanda uri mu rwanda nawe ni gutyo abona ibyo ngewe ndi gukora ndi kumwereka ndi kuvuga dushobora gukora inama dushobora kurebana umuhanda bawubakaho itara mu rwanda mu gahanda kanaka nkaba namenye ko hari itara ryiyongereyeho uwo munsi ibyo rero byo kuvuga ngo abantu bavuga ngo ngo abantu bari mu mahanga bari kure ibyo ntabwo bikiriho nizere ko bagenzi ba nyine batanze ibitekerezo batakibitekereza mu yandi magambo nk'uyu kimana gilbert avuga ati mwagiye kubikorera mu rwanda wamusubiza iki we
ndamusubiza mu magambo magufi icyiza cyo kubikorera hano hanze avantaje irimo ni ukuvuga inyungu zirimo maze kuvuga nyine impamvu tubikora ariko inyungu imwe kandi ikomeye irimo ni uko mu rwanda kubera impamvu namwe muzi kubera ingo ihari kubera imbunda ihari nicyo gituma abanyarwanda bafashweho nk'umunyago badashobora kugira icyo bavuga naho ubundi ibyo se twese bishobotse ntituba duhari nyine ntituba tubivugira mu rwanda ariko kugira ngo tubivuge neza nuko tuba turi mu mahanga kuko hano mu mahanga turi mu bihugu byigenga bifite bitanga ubwisanzure ikindi kandi nk'uko nabivuze ni uko icyo kinyoma cyavukiye mu mahanga kandi kiganisha mu mahanga niyo mpamvu dufite inyungu mu kubikorera hano mu mahanga avantaje rero yo kubivuga nyine kubivugira mu mahanga akarusho ko kubivugira mu mahanga ni uko nyine bituma ako karusho gatuma intambara rwose y'impinduka ya demokarasi duharanira mu rwanda ikoreka neza kuko urabizi nko umukino w'umupira w'amaguru ikipe itsinda n'ifite abakinnyi imbere n'ifite abakinnyi inyuma kandi bose bakomeye dufite abakinnyi imbere mu gihugu kugira ngo twese tujye imbere gusa dusige inyuma nta bakinnyi bahari kandi nyuma nk'uko nabivuze ariho hagomba gukomera kuko icyo kinyoma niho kigomba gusengerwa urumva ko iyo mpamvu yonyine rwose niyo ituma turi mu mahanga cyane cyane ko dufite abandi bakinira imbere yabaye batari bahari ntibari kuba babona abo bavanamo nyine ngo babafunge cyangwa babatoteze ariko rero ntabwo bazabikorera abanyarwanda bose n'igihe cyose ibyo baribeshya dufite n'abakinnyi imbere natwe turi inyuma turahakomeza hose niyo mpamvu tuzatsinda radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'imfungwa bamwe bavuga ko ari iza politiki abandi bavuga yuko ari abashinjwa ibyaha bisanzwe nibyo rero turimo tuganiraho na Lois impunga umuhuzabikorwa w'ihuriro ryo kungurana inama rya sosiyete sivile nyarwanda ari mu bubirigi mbere y'uko duha ijambo reverien na ntiha bose nagira ngo nsabe ababe bihanganye aloyize yego agakomojeho ah, ariko rero nanone usobanuriye abantu bakize gerard yatwandikiye kuri facebook ati abari hanze bagira imyumvire yabo usa n'uwagakomojeho ariko ingingo ya kabiri y'ubutumwa bwe ngo niba ari uko imibereho itabagoye ibi byo babivugaho iki kuri ako kantu ka kabiri
Eh, imibereho yo hanze eh, hanze y'igihugu buri gihe ihora i- i- buri gihe ihora igora uyirimo nta muntu uba hanze y'igihugu cye abishaka abyifuza kuko eh, muhaye ubuhamya afite umurimo mu isosiyete ikomeye eh, nditunze ngatunga n'umuryango wanjye Eh, nta kintu nkennye koko nibyo ndarya nkaryama kandi nkaba nzi ko ntawe uza kunkomangira ku rugi cyangwa ndeba hanze ariko ntabwo bimpagije ngewe nahitamo gukenera mu gihugu cyanjye aho gukira mu mahanga Eh, naho eh, kuvuga ko kuba turya tugahaga ngo aribyo bituma ahubwo nibyo bituma tu eh, tugira inkomanga ku mutima ndetse bigatuma tuvugira eh, bakuru banjye eh, barumuna banjye bashiki banjye imiryango yanjye iri aho ngaho buri gihe intakira y'uko yicwa n'inzara intakira y'uko itotezwa intakira ko umuyu ba- bambwira kanaka ko yaraye mu munyururu ko ejo ya- ba- ko ko nta faranga bashobora gushyira ku mufuka ko iyo leta iba- iba- iba- yabanyunyuza y'uko ubuhinzi badashobora kugira icyo bahinga eh, bitekereje kibageze ku nzoka y'uko bakandamijwe mu bintu byose ibyo bintu rero eh, ntabwo ari uko dufite imyumvire imwe n'abantu ba- ba- bari mu gihugu ntabwo ari uko tudafite imyumvire imwe n'abari mu gihugu ahubwo ni uko bo badashobora kuvuga icyo batekereza twebwe tukaba dushobora kukivuga nizere ko uwo muvandimwe gerard abana bakize icyo kimubereye igisubizo Ubu- aho dutandukaniye nyine nuko twe tubivuga bo bakaba badashobora kubivuga naho ubundi dufite ibitekerezo bimwe eh, nicyo nabivugaho umuvandimwe eh, kabirindi ye bwana simpunga rero nyine nk'uko nabivuze mu kanya hari reverien na ntiha bose bari bategereje kuri telefone noneho duha ijambo bwa mbere reverien na ntiha bose abe yihanganye reverien
Oui, alors, urakomeye
yego ndakomeye akabazo kawe
je sink'akabazo ubwo ni nk'igitekerezo mfite icyiyumviro cyanjye Mm,
ariko je ndiko ndaba ibintu bimwe vy'amareta kenshi gufunga abantu batavuga rumwe kenshi ni nkacyo kigwanyisho ca- c'amareta amwe amwe mhm, kubera nkaho ndabona kubera nk'uwo nk'uwo mu- muzehe mwari rwigara yane rwigara urabona ko kumenga havuye uwo victoire ngabe yari atwanze apfunzwe ni nkawe yari aje kuba akomeye mu rubuga rwa politike aza amugwaye mhm, ubu rero kumufu- kumufunga kwiwe usanga byumvikana kubera umwe akimufunga nuko ashaka kwerekana abandi bose ati ukivuga ndagupfunga kandi baca- bazoca batekereza bose bazohitamo guhunga nyene baca bagwa- bavu- bavuye mu gihugu rero umva azosigara wenyene abazoba bariko baramugomba ikindi naco aho kugira imyiyerekano hanze kugira ngo nico cyoborohera kubera mu rwanda ho ntibashobora kuza nabo nyene yoca babafunga bakabafata kubera ba- ntibavuga rumwe na leta nyene kandi birumvikana ye reverien Naco- yego nkabaza nkabaza ati hamwe none ti ko bavuga yuko ni imfungwa za politiki aba nabo ti si imfungwa za politiki uretse iyo myiyerekano bagira hanze ikindi kintu baba bagiye gukora nko kuri leta y'u rwanda kugira uwo uwo wigara n'abo bandi bapfunzwe barekurwe cyo bikiye ye reverien urakoze reka bwana louise simpunga ahita gusubiza
Eh, sinumvise neza akabazo abajije inyuma aravuga Ariko- ati yarabajije ati ibya mbere byari ibitekerezo hanyuma ariko akavuga ati ibitekerezo nawe wari wavuze ati ese usibye gukora imyigaragambyo gusa hari ikindi mwaba mugiye gukora mwaba muteganya gukora kugira ngo Diane Rwigara Ingabire Victoire n'abandi bose bafunze leta y'u Rwanda mbese yumve uburemere bwabyo mu magambo ni nk'aho ngaho hari icyo mugiye gukora kindi usibye kwigaragambya urakoze mm, muvandimwe ndabyumvise neza noneho Eh, mushimiye nyine ibitekerezo atanze koko kandi simbisubiramo nibyo twari twabivuzeho mbere Mm, Eh, gusa ndagira ngo mvuge nyine kuri aka kabazo kuko niko ka ngombwa abajije nyuma niyo mpamvu nagira ngo nkumve neza Eh, eh, ati usibye iyi myigaragambyo hari ikindi twaba duteganije ndagira ngo eh, mbwire abumva ijwi rya amerika mbwire abanyarwanda mbwire eh, n'amahanga n'abarundi cyane cyane baratwumva cyane n'abaru- n'aba- n'abavandimwe bacu b'abarundi bumve ikirimi cyacu no muri congo ba- bumve ikirimi cyacu ndagira ngo mbabwire yuko eh, impinduka za politiki zikorwa ku buryo bubiri zishobora gukorwa ku buryo bunyuze mu mahoro kimwe n'uko zishobora gukorwa ku buryo bw'urugamba ku buryo eh, bw'intambara bw'intambara Eh,
twebwe hano eh, ibikorwa dukora ibikorwa twatangiye ni ukumvisha akababaro k'abanyarwanda ndetse tukaba dufite n'umushinga turi gushyira ku meza wo kurangiza izi mpinduka wo kuzitangiza kuko zitaratangira eh, wo kuzitangira no kuzirangiza mu mahoro uwo mushinga bitewe n'ubufatanye ubu ngubu nk'uko babivuze sosiyete sivile iri gufatanya n'amashyaka atavuga rumwe na leta eh, yose akorera hanze ndetse n'akorera mu gihugu turi gushyira hamwe uwo mushinga kugira ngo tuwushyire ku meza ya leta y'u rwanda tuwushyire ku meza y'amahanga eh, afite uruhare eh, yagize uruhare mu gushyiraho iriya leta ndetse afite n'uruhare mu kuyishyigikira no kuyiha inkunga uwo mushinga tukawuvuganaho kandi ugashyirwa mu bikorwa kuko byihutirwa abanyarwanda bageze aho batagishoboye kwihanganira n'icyumweru kimwe uwo mushinga urihutirwa turi kuwigaho na bagenzi bacu eh, bari mu mashyaka eh, atavuga rumwe na fpr uwo mushinga rero ukazashyirwa mu bikorwa mu nte- mu nyungu z'abanyarwanda twese kuko uzaba ari umushinga w'amahoro uzaba ari umushinga buri wese w'umunyarwanda yagombye kwibonamo kuko ngira ngo ntawe uyif- ntawe utifu- utiyifuriza amahoro mu gihe uwo mushinga wazaba unaniranye wenda ukangwa n'ibice byose cyangwa ibice runaka by'abanyarwanda uwo mushinga ukananirana icyo gihe eh, niho tuziga ikindi cyakorwa ariko kuri ubu ngubu ikintu kidushishikaje kandi giteye eh, guhora duhaguruka no kujya kwereka amahanga n- no gusobanurira abanyarwanda nk'uko turi kubikora ubu ngubu ni ukugira ngo tubumvishe yuko buri wese afite inyungu zo kuzashyigikira uwo mushinga kuko eh, ntibakajye bakeka yuko uko turi hanze twifuriza igihugu cyacu inabi Eh, muzi ko eh, paul kagame akunze gutotereza abanyarwanda no ku- no kubumvisha abashimangira yuko ngo twebwe turi hanze ngo turi abanzi b'igihugu ngo diane rwigara ngo akorana n'abanzi niba akorana na simpunga cyangwa tuvugana ngo avugana n'umwanzi icyo ntabwo cyari gikwiye kujya mu rukiko kuko abavoka be bagomba kwerekana yuko simpunga biza atari umwanzi w'igihugu yuko thomas kamini atari umwanzi w'igihugu yuko abantu nyarwanda twese turi hanze tutari abanzi b'igihugu Eh, nagiraga rero ngo eh, usobanurire mugenzi wacu eh, reverien yuko icyo gikorwa kiriho kandi ko bazajya bakimenyeshwa uko eh, mbese kizajya kigenda eh, kigira eh, icyo gikorerwaho mu yandi magambo nanone nimba nakurikiye neza na leta y'u rwanda izajya ibimenyeshwa nayo izajya ibimenyesha uko uwo mushinga eh, tuzaba tuwufatanije Mm.
ni nayo iba ifitemo inyungu eh, nyinshi kuko aho bigeze eh, mwaranabibonye kandi mu rwanda byatubage- byatubereyeho urugero leta iba iriho mu gihugu niyo iba ifite inyungu nyinshi kuko niyo iba ifite byinshi byo gutakaza kurusha eh, abayirwanya baturutse hanze Mm.
icyo gihe rero niba leta ah, ivuga ko ibonera abanyarwanda ko irebera inyungu z'abanyarwanda yagombye kuzafata iya mbere mu gush- mu kugira ubushake bwo kuzakurikiza ibyo tuzumvikana muri uwo mushinga wageza impinduka mu rwanda ku mahoro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuri telefone dufite na ntiha bose ntiha bose we
Karame, akabazo kawe
ndashaka kubanza kwanza gusuhuza nyakubahwa Simpunga Mhm.
gusa njye ndashaka kumubaza akabazo ntaza wenda no kugira akantu mvuga nk'igitekerezo mu nyihanganire mu nyumve neza yego twebwe mwa- nk'abanyarwanda turi imbere mu gihugu aha ntabwo twumva rwose uburyo simpunga yigaragambiriza i burayi bikatugiraho ingaruka nziza mhm, ako ni akambere ariko nshingiye ku byo avuga simpunga ari kunyumva mhm.
yivugiye neza yeruye ko fpr yabonye ubutegetsi ibufashijwemo n'abazungu bwo kugira ngo ibashe kubaha icyambu bagere muri congo ndumva ntamubeshye sibyo
reka kubwirira nyakubahwa simpunga wowe uzabaha iki abo bazungu kugira ngo wowe bagufashe
Iyo- icyo kibazo cyawe ni cyiza bwana ntiyabose Eh, Eh, ariko ntimumuke ndacyafite akandi Eh, aho- yego noneho inosenti aba akugumishije ku murongo ntiyabose we nawe ntugende
eh, yego
reka maze asubiza ako ngako noneho yego Eh, uti ingaruka nziza kuba tuvugira hano mu mahanga tugatabariza eh, mu mahanga uti byakugiraho ingaruka nziza gute uri mu rwanda ibyo nabivuze nabisobanuye ahari ndizera ko wari uri ku murongo cyangwa se wari wege- wari wegereye em, inyakiramajwi yawe ariko nabyumva ako nasubiramo kandi ndetse nashimangira ni uko eh, icyakube ingaruka nziza bizakugiraho ni impinduka nziza zizakubaho zizabaho ntiziguhutaze niba izo ingaruka atari nziza simbona izindi ngaruka nziza byakugiraho ingaruka nziza byakugiraho ni uko waba ufite ubushobozi bwo gutanga ibitekerezo byawe aho uri aho ngaho mu mudugudu aho uri eh, mu kagari ukavuga ibigushimishije n'ibitagushimishije nabyo ukabivuga none nk'uko ubizi ureba inyuma yawe iruhande rwawe uzi ko udashobora ku, ku- kuvuga hari n'abajya n'abajya bagira ubwoba bwo ko turi kuri telefone ugasanga cyangwa baza no kudusura hano i burayi wa- mwajya kuganira ukabona ari gukenguza ake- a- areba hanze kubera eh, yuko yahamuwe eh, no gutinya izo nzego zitwa iz'umutekano ibyo bintu rero byose bizashira turagira ngo dufatanye gukora impinduka kandi isoko yayo yo kubikora twabonye ko uruhari rwa hano kubi- kuzihera hano mu mahanga nazerekanye namaze igihe nsobanura impamvu zigeze kuri eshatu Eh, ibyo nawe rero tuvuga ku ingaruka- ijambo nta- rwose nta ngaruka ziza- noneho utubwire icyo zizakugeraho.
uzabaha kugira ngo byihute ntange n'umurongo Eh, Yego.
kuko ibyo ari byo byose bakoresha imisoro y'abanyagihugu bo mu bihugu byabo kandi ntibakujya inyuma kwiruka mu bibazo byawe ntacyo ubasezeranye kuko niba ibyo uvuga ari ukuri barabahaye eh, ubushobozi bwo kujya kongo nawe ufite icyo wabasezeranya kugira ngo bagire icyo bagufasha nicyo niba ibyo nari uvuga ngiye wenda kugeraho nicyo nari ngiye kugeraho Eh, Eh.
ntabwo ari bose eh, bashyigikiye banashyize ku butegetsi paul kagame ni bamwe muri bo abo ngabo bafite abandi baba- babarusha ubutwari bwo kumva ukuri abo ngabo nibo tuzafatanya ikindi kandi eh, simvuze amazina ariko nawe urayazi abamushyizeho bamwe na bamwe eh, kuko inangaha mu bihugu bigendera kuri demokarasi bihinduka vuba abamushyizeho bari bafitanye igihango ntibakiriho byagiye bihinduka icyo gihe rero twebwe nitumara kuzenguruka abo bakore- bakoze impinduka ba- ba- basimbuye abo bamushyigikiraga tuka- tuka- tukazenguruka abo bandi bashyira mu kuri eh, uti inyungu tuzabereka ni iyihe inyungu tuzabereka ni uko u rwanda nirugendera ku mategeko ruzaba igihugu eh, kitabateza ibibazo ndakubwiye eh, nguhaye urugero rumwe kandi eh, nawe uzi wumva ikibazo cy'abantu b'impunzi biroha hano mu mu burayi leta zaho zifite ikibazo cyo kubatunga kukibaza hano i burayi ni ukubera iki ngewe nize mu mahanga nkiba mu rwanda nta munyeshuri wese warangiza kwiga mu mahanga ngo abure gutaha mu rwanda ubu ngubu ubwo baza kwiga mu mahanga bakagumayo kubera nyine imi- imiterere ya leta iri mu gihugu natwe ntidu- turi mu mahanga ntabwo dushoboye gutaha ibyo bintu rero bitunganye bakadufasha gukora izo mpinduka icyo cyonyine cy'uko twajya mu gihugu cyacu tukagiteza imbere turi abahanga dufite ibintu byinshi twacyungura tugasangamo n'abandi bakirimo kika- icyo gihugu kikagira amahoro abanyamahanga babyungukiramo ko batakidufashe mu maboko yabo ikindi twababera eh, abafatanyabikorwa mu- no- na- no twagirana eh, n'ubufatanye ku mu- ku nzego zitandukanye ibyo rero niba atari inyungu babibonamo eh, simbona izindi nyungu eh, bayibonamo kuko bose atari ibisambo abanyamahanga bose atari ibisambo Eh, ikindi kandi eh, n'ibisambo nabyo bigeraho bika- bi- ntibibe bikigira im- im- imbaraga nicyo nagusubiza Murakoze.
eh, muvandimwe ntiyabona Eh, murakoze reka mbaze- reka nguhe agatekerezo ka nyuma noneho mpite ngenda ubwo ngewe icyo nashaka kuvuga gisoza ni yego uko twebwe abanyarwanda eh, ni twebwe mutungo w'igihugu murabizi nta peteroli tugira nta zahabu ihagije dufite wenda ngo tuvuge ngo abanyaburayi n'abazungu bazaza bayikurikiye nk'uko byabaye muri za libiya na za I- iraki uko byagenda kose rero rwose nyakubahwa simpunga Eh, ndi kumva rwose igitekerezo cyanjye nkikomeyeho ntabwo umonze ngo noge dore twebwe turi hano mu gihugu bivuze ngo ubutegetsi buzajyaho nubwo tuzashyiraho ntabwo ari ubuzashyirwaho n'abanyaburayi nidutegereza tugashyirirwaho ubutegetsi n'abanyaburayi n'ubundi bazabukuraho igihe bazabishakira ngende kumva rero mukwiye gushyira umupira hasi mukamanuka mu gihugu dore muri benshi marenga ibihumbi magana angahe leta ntizabafungira rimwe ntiyanabamara niyo yasohora abaturage mu mazu batuyemo ngo ibafungiremo ntiyabona aho ibashyira mumanuke muze mu rwanda mukorere politike hano njye ndabizi neza ibyo muvuga ubuse leta yabafunga mwese ikabarangiza ifite amagereza yabakwizamo na kiliziya izigize gereza ntiyabona aho ibashyira muze mu gihugu twebwe ubutegetsi tuzashyiraho abaturage nitwe dufite ijambo rya nyuma ubu se abanyaburayi babuba- babubahaye tukabwanga mwa- mwatuyobora tutabishaka Niho- hano mu gihugu niba mwumva mubabaye nta gihugu kitarimo akababaro birumvikana wenda natwe turababaye kandi wenda ibyo bimwe mu byo uvuga turabyumva muze hano twebwe tubabwire ibyo dushaka mukore ibyo dushaka kuko hari iby'abanyaburayi n'abanyamerika bashaka kuko mu munsi bazaba babashyizeho nabo bazabakontorora ibyo mukora kandi twebwe hari igihe bazabategeka ibyo mukora twebwe tutabishaka bitadushimishije babona mu bihugu bimwe na bimwe bari gutegeka abantu gusezerana n'abahuje ibitsina kandi twese umuco wacu ntitwabikunda niha bose we Abazabaho ubwo butegetsi azabibategeka kandi twe ntituzabyemera tuzabubambura ntiha bose Urakoze.
ye urakoze nawe gusa icyo nagira ngo nkungureho inama gatoya nawe Eh.
nawe reka ku- gukomeza gutekereza nk'abandi bavuga ngo u rwanda rurakennye ngo nta peteroli rugira ntacyo peteroli nimba nibuka Ni- ni neza twebwe.
buretse buretse ndangize ni twebwe mutungo w'abanyagihugu Yego, ndabyumva.
nabyumvise.
Ntidukennye cyane byo gusabiriza yego nabyumvise Ariko nkurikije politike ya simpunga Oya.
ibitekerezo bafite warangije igitekerezo nayita cyawe politi- nabyita ubuyobozi nsabiri- nsabirizanyo kandi ibintu byo gusabiriza twebwe abanyarwanda turashoboye ibyo yego bazazana biri- birimo ubushake bwacu bizagenda neza ndabimubwiye Yego.
ibyo bazazana birimo ubushake bwacu twebwe abanyarwanda yego niha bose bizagenda neza kandi atangare Ye, ni- baze mu rwanda bibahakorere njye nicyo nicyo nshyize imbere ako nagira ngo twunguraneho inama umva umva ntiya bose wereka kwigomba mu magambo icyo nagira ngo twunguraneho inama gusa ni uko yego Eh.
usibye uwo mutungo w'aba- w'aba- w'abenegihugu ni wo wa mbere n'ibyo ibyo turabyemeranwa ntabishidikanyaho ahubwo n'undi mutungo navugaga ni umutungo kamere muvuga ngo u rwanda nta zahabu rugira ngo nta peteroli rugira ntabwo ari byo ahubwo mwebwe nimugende mubaze umutungo igihugu cyanyu gifite kandi na na- na- na- nigeze no kuvugana n'umwe mu bategetsi ushinzwe iby'umutungo kamere ambwira yuko peteroli barimo bayishaka mu rwanda mutegereze rero birashoboka nuko Birashoboka mutegereze ko ahubwo mu- yaboneka.
vu- mutegereze rero nyine ahubwo mu- bazajya bababwira bati dore igihugu cyanyu gifite umutungo uyu n'uyu naho kuvuga ngo igihugu cyanyu kirakennye byo ntabwo ari byo ndagushimiye cyane Oya, eh, murakoze murakoze ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi we mbere y'uko duha ijambo claude sinzi niba ibi niba bose Ha- hari icyo mbivugaho yego hari icyo mbivugaho cyane cyane nshimire eh, mugenzi wacu mwiha bose yuko eh, avuze ati eh, muvandimwe aroyizi ati ibyo muvuga koko nibyo eh, akarengane kariho aka- ati natwe turabibona ayo ntabwo ari amagambo yanjye eh, niyo wabyivugiye ati ibyo muvuga ni byo koko icyo eh, rwose eh, ndakimushimiye eh, kuko eh, nibura bimpaye umutima uri hamwe yuko eh, tutibeshya mu byo tuvuga none se niba duhuje kubabara muvandimwe eh, ntihabose tukaba tuvuga tuti turashaka kuzana ubuyobozi bwo kuvanaho ako karengane bavuze ko tukumva kimwe tukifashisha ku- kubera ko kubigeraho hagomba kuvanwaho nyine impinduka ni ukuvanaho ubuyobozi bubi ushyiraho ubwiza nk'uko twabivuze ubwo buyobozi bubi buriho bukaba bwarahereye mu mahanga kandi ariho bushingiye imizi tukaba tugira ngo tubudodorere aho buriye mu mahanga nitumara kubudodora kudodora icyo kinyoma twavuze yuko tuzazana umushinga tuzashyira ku meza umushinga eh, ntiha bose azibonamo akagira umwanya wo kuza kugira ngo tuganire umushinga aroyize uri mu mahanga azaza akagira icyo tuganiraho umushinga nabo bayobozi banyu nubwo eh, babatoteza tugomba kuba kubahamagara tukababwira tuti mutubwire ibi ngibi muze twumvikane kuri ibi uwo mushinga wumva gute ko uzaba uzanywe n'amahanga ntabwo hazavamo ubuyobozi buzanywe n'amahanga kuko natwe ntabwo twabyemera duharanira yuko tubona ko amahanga yatuzaniye ubuyobozi bubi ntabwo rero twabusimbuza ubundi buturutse ku mahanga kandi twaragize eh, iyo egisperiyanse iyo naribonye mbi eh, ubutegetsi bu- bushingiye ku mahanga butera icyo ndagira ngo nkimumareho impungenge ikindi yavuze ngira ngo ndangirizeho ni icy'umutungo kamere Eh, nawe muvandimwe kabindi uvuze uti u rwanda rufite umutungo kamere nibyo kandi n'ubwo waba muke ibyo ari byo byose azaba ari uwacu tuzawurya tugire umutima mwiza dutungwe nawo ariko ikibazo kiriho ubu ni uko n'ako gatungo n'uwo mutungo muke n'utwo dufaranga duke eh, ntiha bose akorera batumunyunyuzamo nk'uko nabivuze ugasanga perezida afashe indege ze bwite yiguriye yavuye i bugande nta n'isenti afite mu mufuka ibyo tubyumvikaneho nyuma y'imyaka ingahe makumyabiri amaze kurusha eh, abakire bose bo ku isi yose ubukire ubukungu buva hese yabuvanye hese si mufuka wa ntiya bose si mufuka wa- wa- w'ababyeyi bacu w'abana bacu izo ndege yaguze si zo akodeshamo leta y'u rwanda yay- navuze ko amara imyaka igihe cyinshi mu mwaka hanze y'igihugu abari mu ndege ze bwite zikodeshwa na leta ni ukuvuga amafaranga ya niya bose n'ayanjye akatuva mu mufuka ajya mu mufuka wa paul kagame ibyo bintu rero ubwo butegetsi nibwo tuzavanaho dushyireho ubusaranganya ibyiza by'u rwanda mu banyarwanda muzi ko amazi yabuze ingona zirarya abantu kubera kubura amazi muzi inzara iri kubica nzaramba ntabwo ari jye wihimbiye hano mu burayi ko muvuga ngo twe tuba turi hamwe ngo tugahimba ibintu ibyo bintu byahimbwe n'abanyarwanda bari mu gihugu icyo kintu cy'umutungo kamere cyangwa umutungo w'igihugu waba mutoya ariko nyuma ya buriya butegetsi bubi ugomba kuzasarangamo abanyarwanda twese tukawugiraho eh, uburenganzira ese kongo ninde muntu ukennye abanya- aba- aba- abenegihugu ba- bafite ibibazo bikomeye cyane by'ubukene kurusha muri kongo hari n'abantu batazi umwenda batazi kwambara
ngo hari n'abatarya umunyu Uyu wa- ate ye.
batara ry'umunyu hari igihugu kirusha umutungo kamere kongo ariko kubera kugira ubuyobozi bubi uwo mutungo kamere uru- watunga n'isi yose utunga abantu icumi b'umu- b'abanyekongo abandi bakaba bame- bamerewe gutyo ibyo rero by'umutungo uko uzaba umeze kose eh, tuzawusangira nk'abanyarwanda nta uca undi nta uheza undi kandi buri wese yisanzuye ashobora kuvuga icyo ashaka naho na- nuko mbere nabwiza y'uko wanzura abavandimwe, ntiyawe.
mbere y'uko wanzura kandi mbere y'uko tunaha ijambo claude na daniel nibwira ko bashobora kuba ari nabo badusoreza iki kiganiro hari akantu ntiha bose yavuze ati mwagiye mu rwanda ko muri benshi ko nimba leta inafunga abantu itababonera amagereza ati n'ama- n'amakiriziya mbese insengero zose ati bazigize gereza ntabwo babona aho babakwiza aho ngaho wabivuga wiki njye natanze impamvu eshatu ariko we eh, abivuze atyo we nta mpamvu n'imwe yampaye navuze inyungu zirimo kubikorera hanze ariko we nta nyungu n'imwe yambwiye yo ku- yo- y'uko twarinda tukabikorera mu gihugu ahubwo yewe ndagaruka kuko namubwiye y'uko dufite ntiya bose mu gihugu kandi wavuze ko yumva ibintu kimwe nanjye Eh, si we wenyine afite abaturanyi nayo babyumva batyo kuki se tugomba ku- kureka iki kirindiro cyo hanze eh, nerekanye agaciro kacyo uru rugamba rwo hanze nerekanye in- ingaruka ruzagira eh, kururwana neza ku buzima bw'abanyarwanda noneho twe tukajya kwiru- kwirundira aho mu gihugu hamwe eh, kandi wumva yemera yuko hari risk hari eh, i- i- ibi- i- i- ibibazo bya- bya- bya- bya- byaba ku bantu nubwo baba ari bake nubwo aravuga ati ndibabafunga ngo babamare kuki na bake babafunga Eh, icyo rero kujya mu gihugu twebwe dufiteyo nk'uko nabivuze abakinnyi ahubwo yavuga ati natwe eh, icyo navuga ntiya bose yavuga ati natwe mutubwire uburyo dukina hano mutubwire ukuntu tu- tu- turwanira izo mpinduka hano mu gihugu ubwo mu- ubwo mu- bikorera hanze kandi hari impamvu nyinshi zo kubikorera hanze natwe tubafashe tuzirwanire mu gihugu Eh, ntiya bose ngira ngo arabyemeranya kuko hari ab- abo tuvugana dufite abantu bamwe bari gufungwa ariko hari n'abandi badari batari gufungwa kandi ba- ba- ba- baharanira izo mpinduka hari abazunguzayi hari abantu bose ba- hari aba- urubyiruko eh, ru- rudafite akazi iriya leta i- i- isesagura amafaranga mu ngendo mu biki byose ariko aba- a- a- abanyeshuri ba- biga muri kaminuza ba- nta mafaranga bafite bafite buruse bahawe nyuma y'imyaka eh, imyaka makumyabiri ishize abo bose rero ni abantu tugomba gufata urugamba rumwe bakajya mu kirindiro cyabo cy'imbere natwe tukajya muri iki ngiki turimo ahasigaye tugahuza ibikorwa muri wa mushinga eh, nyine navuze tugiye kuzasangira icyo nicyo nasubiza ntiya bose yuko ahubwo nawe aho ari eh, rwose akenyera agakomeza eh, nawe akagira uruhari muri izi mpinduka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga aroyizi simpunga umuhuzabikorwa w'ihuriro ryo kungurana inama rya sosiyete sivile nyarwanda niwe turimo tuganira ku bibazo by'imfungwa z'abanyapolitiki mu rwanda kuri telefone dufite claude claude we akabazo kagufi
ntacyo ndihutisha yego Eh, icyo kuvuga mu- mu- mu- mu rwanda ibintu by- by- byo bya politiki reka mba mubwire biri ni ukuvuga ngo iyo iyo le- iyo leta ibonye ha- hagaragaye umuntu usha- uvuga ibitagenda ba- byanga byakunda niba bafite bafite icyaha bagerageza kukigushakaho U- urumva ntabwo rero ibyo ngibyo byo- byo- byo kuvuga hari ikintu yemeranyaho n'uwo mugenzi wanjye uvuyeho yamubwiraga ngo atari akore politiki mu gihugu mu gihugu ni ukuvuga ngo ntabwo byakunda urumva n'abahari noneho natwe turi mu- turi mu gihugu ubwacu abahari nabo ba- bareba ibi- ibihari uko bimeze barafungwa baratotezwa abandi baranyerezwa ibyo kuvuga ngo aza- nga- ngo atayaza mu gihugu yaza ni ahandi abantu mu gihugu nta u- u- ku- kuza ntabwo yabona abamuri inyuma nk'uko yavuga ngo baze bakore mu gihugu n'abandi ni ukuvuga ngo mu gihugu abantu bafite ubwoba n'abo bavuga n'ubu- n'abatavuga mu gihugu si uko badashaka kuvuga cyangwa badashaka impinduka ahubwo na bake bahari baranyerezwa urumva none uvuga ngo niyo yaza nubwo yavuga ngo niyo yaza ngo nta kibazo ni hahandi mu gihugu nta muntu azahasanga utinyuka kubera ko abavuga iti nimbivuga ndikuraho ndi ni ukuvuga ngo n'ubundi barimo kumushuka urumva ni hahandi ni ukuvuga ngo uko byagenda kose mu gihugu ntabwo abatabishaka abadashaka impinduka isi uko babuze barahari natwe tuba duhari ariko ikibazo uvuga iti uvuga ngo ikibazo no mu rwanda gihari abantu babitswemo ubwoba ntago u- ntago u- niyo uteye ntabwo ubona ukwikiriza kubera ko buri umwe arikandagira undi akikandagira urumva rero ntabwo namenye na mugenzi wanjye uvuga yuko ngo gukorera mu- ngo, ngo baze mu, mu gihugu n'abahari se abari bo ntabwo ubona uko bigenda ahubwo njyewe ikintu na- nabazaga uwo mutumirwa namubazaga ngo ni barakora iki ngo iyo mpinduka n'ako karengane k'abanyepolitike mu rwanda bashaka kuvugisha ukuri bagahindura ibyaha urumva ese hari icyo barimo gukora ku buryo nibura kizabyara umusaruro naho ibindi iyo leta y'u rwanda ibonye uta- ut- uvugisha ukuri hari amakosa urimo kugaragaza niyo udafite ibyaha biguhindira urumva uriya mudamu urifunze wiyamamaje mbwira ukuntu yari ari imbere mu gihugu umuntu wari uri hanze u- utarigeze abasha kubona uko yiyandikisha ishyaka rye yi- nako yiyandikisha ashaka n'inyandiko ukuntu yavugize ate ko ya- ya- yabonye amajwi aruta uriya mudamu umaze igihe mu gihugu u- u- uzicwa n'abaturage ufite inshuti ufite abavandimwe ufite n'abandi bantu bamugendaho ahubwo ni ukuvuga ngo ni uko impamvu bamu- bamubujije ni uko yari afite impinduka no- i- i- no kutavuga i- i- kugaragaza amakosa ya leta ifite ariko uriya mugabo we impamvu uriya wari uri umufaransa impamvu we yatsinze ni uko n'ubundi nta tandukaniro rya leta iriho n'ubundi yasaga n'uwunga mu byo leta yakoze Claude we.
niyo mpamvu we hatatse i- i- bagize gute bamwemereye ye Baramwe- claude ndagushimiye reka duhe n'ijambo daniel kubera ko dushigaje umunota umwe duhe n'ijambo daniel nawe avuga akantu kagufiya mutubabarire rwose umwanya uragiye daniel we
yego yego akantu kagufi noneho umutumirwa aze kubabwira rimwe we na claude yanzura kagufi Okay, murakoze ce- murakoze cyane nabakurikiye kuva kare ikiganiro cyatangira Mm.
ngewe eh, a- akantu namubaza murabona igihugu cy'u rwanda ukuntu kimeze n'ibyo twacimo arabibona nawe yari umuntu mukuru ese ko numva kuza mu gihugu u- ntibimworoheye ku giti cye cyangwa se arumva anajemo yenda yafungwa A- ngewe ko mbyumva nkaba numva wenda baza ku ngufu barwana n'ubutegetsi bwa kigali buriho kandi twebwe nk'abanyarwanda amabi n'intambara oya yavuze Twasinywe yuko bo muri mirongo icyenda na bakoresha kane.
amahoro daniel we we yavuze yuko bazakoresha amahoro gusa kandi ko bazabiganiraho na leta y'u rwanda
okay ngewe ikintu namwisabira rero ni ugukora uburyo ki yaza mu gihugu kuko nda- ndumva ko ibyo avugira hanze kuko nose niba dushaka demokarasi nyayo iciye mu mucyo twatora mu gihugu ntabwo twamutorera hanze ngo bishoboke kandi uretse ko mu rwanda hari itegeko rivuga ko nta muntu wiyamamariza hanze agomba kuza mu gihugu ahubwo natubwire imigabo n'imigambi ye ukuntu azaza mu gihugu noneho ibyo avuga na demokarasi ye nshyashya ayibwira abanyarwanda bari mu gihugu kuko abenshi iyo bumvishe bari hanze kuko burya abantu batinya n'abantu bari hanze bamwe bavuga ko baba batekereza n'ibintu bimwe bitari na byiza Ye.
na- na- ya- yadusobanurira daniel rwose mbabarire ku kwambura ijambo ni uko igihe kigiye pe maze rero aruyizi simpunga si mpamya ko wabona umwanya wo kubasobanura byose kuko ibyinshi wanabivuze ahubwo mu masegonda mirongo itatu duha umwanzuro
ndagira ngo ntange umwanzuro eh, wo gutanga ibyiringiro kuri abo bagenzi bacu kuko bagaragaje nabo impungenge batewe n'uko ubutegetsi buriho butabaho bw'inyagamburiro Eh, umushinga dufite nibahumure uzabagezwaho mu gihe gitashye kandi ni umushinga uzabagiraho ingaruka uzatugiraho ingaruka eh, kuko nanjye nishyiramo eh, nziza zi- tukazagera kuri demokarasi aho umuntu azaba yisanzuye kandi tugasangira ibyiza by'igihugu Eh, n'icyo nabizeza naho ubundi eh, bakomeze bihangane kandi nabo eh, bagi- babigiremo uruhare babigiremo uruhare ku buryo butandukanye ku buryo bwabo eh, kuko diane rwigara nawe ni umuntu kandi ava amaraso eh, ba teofili nterutwa ni abantu kandi bava amaraso ariko bavuze icyo batekereza n'ubwo bari kubizira ntabwo nk'uko babivuze ntabwo kagame azamara abanyarwanda bose miliyoni eh, eh, esheshatu tuvuge z'abantu bakuze bari mu gihugu ntabwo azabafunga ngo abamare nabo rero eh, barebe icyo bakora natwe nabasobanuriye urugamba turiho kandi byanze bikunze eh, amahanga ara- aratwumva kandi azashyira igitutu kuri iriya leta impinduka ziza- impinduka zizabaho kandi zizaba mu mahoro aruyizi simpunga umuhuzabikorwa w'ihuriro ryo kungurana inama rya sosiyete sivile sosiyete sivile nyarwanda cadre de concertation de la société civile ndagushimiye pe nshimiye n'abandi bose baje muri iki kiganiro nabo tutashoboye guha ijambo mutubabarire rwose nakagaruka maze rero mu kanya gatoya ni amakuru magufiya murakarama